muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi mwedirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba yagerageje kugumya ekereziya kugira ngo igumye umurongo wa yezu kirisitu kandi abandanya arona n'ingene isi izunguruka izana ibibazo bishasha kandi agerageza kubitorera inyishu uwo ni musenyeri evariste ngoyagoye arikepisikopi gaturika wa bujumbura avuga bimwe mu bikorwa by'ingenzi byaranze papa paul wa gatandatu kiliziya yagize umutagatifu minisitiri y'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson yageze mu gihugu cya etiyopiya mu ruzinduko rw'iminsi itanu arimo k'umugabane wa afurika umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres yahamagariye impande zose zirebwa n'ibibazo muri siriya gushyira mu bikorwa ihagarika ry'imirwano mu karere impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu nkambi ya kamanyola iherereye iwarungu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zavuye muri iyo nkambi zihungira mu gihugu cy'u rwanda izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru avugwa hirya no hino ku isi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres yahamagariye impande zose zirebwa n'ibibazo muri siriya gushyira mu bikorwa ihagarika ry'imirwano ni mu gihe akanama k'uwo muryango gashinzwe umutekano ku isi kagomba guterana kuri uyu wa gatatu gusuzuma impamvu umwanzuro w'ako kanama usaba ihagarika ry'imirwano utarubahirizwa nyuma y'ibyumweru bibiri ufashwe iyo nama yahamagajwe n'ubwongereza n'ubufaransa umwanzuro wo guhagarika imirwano wari ugamije korohereza ibikorwa by'ubutabazi kugera kuri za miliyoni z'abantu bakeneye ubufasha bwihutirwa ku wa mbere amakamyo y'imiryango itabara imbabare ntiyashoboye kugemura ibiribwa n'izindi mfashanyo zikenewe n'abaturage batuye mu burasirazuba bw'akarere ka guta kubera imirwano abahagarariye iyo mirwano bavuga ko guverinoma ya siriya yabujije abakozi babo gupakira imiti n'ibindi bikoresho muri ayo makamyo imirwano ikaze yakomeje kuri wa gatatu mu gace ka guta kari mu maboko y'inyeshyamba abinyujije ku rubuga rwe rwa twitter heather nawad uvugira minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yashinje uburusiya kubangamira no kudashyigikira ihagarika ry'imirwano minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson yageze mu gihugu cya etiyopiya mu ruzinduko rw'iminsi itanu arimo ku mugabane wa afurika ahageze mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov nawe ari muri icyo gihugu kugeza ubu ntibiramenyekana niba abo bayobozi uko ari babiri baza kubonana amasaha make amasaha make mbere yo gutangira uruzinduko rwe muri afurika tillerson yavuze ko uruzinduko rwe rugamije guhamya umubano mu by'ubucuruzi hagati ya amerika n'ibihugu bigize umugabane wa afurika yanenze bikomeye politike y'ubushinwa ku mugabane wa afurika yavuze ko igamije guhoza ibihugu mu bukene n'inguzanyo zidashira zivanzemo ruswa igamije kubangamira ubusugire bw'ibihugu byinshi bya afurika tillerson yemeza ko iyo politike y'ubushinwa itandukanye cyane n'iy'amerika ishyira imbere yo guha ibihugu bya afurika guhitamo ibyo bifuza ariko hashyirwa imbere imiyoborere myiza na demokarasi ibiganiro tillerson azagira n'abayobozi b'ibihugu bya afurika azasura birimo kurwanya iterabwoba gushimangira amahoro no kuyateza imbere imiyoborere myiza ubucuruzi n'ishoramari muri urwo rugendo tillerson azasura ibihugu bya etiyopiya chad djibouti kenya na nigeria mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu bwongereza yahamagaje inama yihutirwa yo gusuzuma no kugezwaho amakuru mashya ku burwayi budasanzwe bw'umurusiya wigeze gukorera icyarimwe ibiro by'ubutasi bw'uburusiya n'iby'ubwongereza iperereza kuri ubwo burwayi burakorwa na polisi ishinzwe gukumira ibikorwa by'iterabwoba n'ikigo cya gisirikare gikorera gikorerwamo ubushakashatsi ku cyumweru nibwo sergei skripal yajyanywe mu bitaro arembye nyuma yo guhabwa ibihumanye bitaramenyekana uyu yahawe ubuhungiro ni mu bwongereza nyuma yo guhererekanya intasi hagati y'uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi sikripal w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko n'umukobwa we uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu basanzwe ku maduka ari mu mujyi wa salisbury bicaye ku ntebe bataye ubwenge igipolisi cyo muri uyu mujyi cyavuze ko abo bombi byagaragaraga ko baziranye nta bikomere bari bafite bajyanywe ku bitaro bya salisbury skripal yahamijwe n'uburusiya ibyaha byo kunekera ibiro by'ubutasi by'abongereza mi6 mu bihumbi bibiri na gatandatu akatirwa igifungo cyo kugambanira intasi z'uburusiya ku bwongereza yaje kubabarirwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mu ihererekanya ry'intasi hagati ya amerika n'uburusiya umubano w'uburusiya n'ubwongereza wajemo agatotsi mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ubwo umurusiya alexander litvinenko wakoraga nk'intasi yicwaga azize uburozi yaherewe i londres mu bwongereza iperereza ry'ubwongereza ryakozwe icyo gihe ryerekanye ko ashobora kuba yarishwe ku mabwiriza yatanzwe na perezida w'uburusiya vladimir putin guhangana gushingiye ku mategeko ajyanye n'ubucuruzi mu bihugu bikize gukome gukomeje guhungabanya amasoko y'imigabane ibyo bije bikurikira ukwegura ku mirimo kwa Gary Cohn wari umujyanama mukuru mu by'ubukungu wa perezida Donald Trump wa leta zunze ubumwe za Amerika Koni yeguye kuri iyo mirimo nyuma yo kutumvikana na perezida Trump ku cyifuzo cyo kuzamura umusoro kugera ku gipimo cya makumyabiri na gatanu ku ijana ku byuma bikoreshwa mu nganda Kon ntiyigeze ashyigikira icyo cyemezo atangaza ubwegure bwe Koni yavuze ko yashimishijwe n'uko yafashije gushyiraho politiki izafasha iterambere ry'igihugu irimo itegeko rishya ku musoro yibaza ko ryagiriye akamaro abanyamerika ku ruhande rwe perezida trump yashimiye kon ku ruhare yagize mu gufasha kuzahura ubukungu bw'igihugu mu itangazo perezida trump yavuze ko kon yari afite ubuhanga budasanzwe kugeza ubu ibiro by'umukuru w'igihugu ntibiratangaza uzasimbura Gary Cohn dore ko uwari umwungirije Jeremy Katz yari amaze igihe nawe yarasezeye Cohn yiyongereye ku rutonde rw'abandi bakozi bakomeye bakoranye bya hafi cyane na Perezida Trump bamaze kwegura mu gihe kitarenze umwaka n'igice Trump arahiriye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu nkambi ya kamanyora iherereye i walungu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zavuye muri iyo nkambi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu zihungira mu rwanda zinyuze ku mupaka wa kamanyora uhuza kongo n'u rwanda ibyo bibaye nyuma y'aho izo mpunzi zibarirwa hafi mu bihumbi bibiri na magana atanu zanze kwiyandikisha zibitewe n'imyemerere y'umugore bayoboka witwa zebia ngendakumana mu kiganiro n'ijwi ry'amerika umwe muri izo mpunzi francoise ndayisenga avuga ko bavuye muri iyi nkambi kubera kubaho nabi no gutinya ko leta ya kongo ishobora kubohereza mu gihugu cy'u Burundi ku ngufu yabivuganye na mugenzi wacu diane ninahaswa duhejeje kujabuka tuvuye i kamanyora dusubiza i bugarama ku ruhande rw'u rwanda tuvuye muri kongo kuko kongo yaratwimye ubuhungiro twari tumazeho imyaka hafi itatu twashimye rero kunyaga amagara yacu turabe ko ahandi ho boshobora kutwakira abo bafite umutima mwiza wo kwakira ibintu muvuga ko kongo yabimye ubuhungiro ariko baravuga ko banse kubandanya babafasha kubera ko mwase kwiyandikisha biciye mu nzira impunzi zose zirinda kwiyandikisha biciwemo waranse kwiyandikisha bakoresheje uburyo bwa biyometri kuko bidahuje n'ukwemera kwazo leta ya kongo yari ibizi yari yaratwemereye kutwandika idakoresheje ubwo buryo hari hageze kwisohora amakarata y'impunzi ko yari yemereye ubuhungiro mugabo ikisaba hashyere twandika aricyo gituma twe twayangiye hanyuma rero ugiye kubiraba uburenganzira bwo kuba impunzi ntibabutanga kuko wemeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biyometiri babutanga kubera ibyatumye uho- uhunga igihugu cyawe biguha ubwo burenganzira bwo kubimurindira ikindi gihugu i rusenda hari kandi irimwo hafi ibihumbi mirongo ibiri birenga imurongo hari abandi bangana gutyo ni abarundi nkatwe bahunze igihe twahunga egome baremeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biyometiri mugabo babubahaye atari uko bemeye gusa iyo yandikwa ari uko baraze icyatumye bahunga igihugu cyabo bitwumva rero igituma botwima ubwo buhungiro ngo nitera twanse kwiyandikisha gusa ikindi naco twari bwicwe n'inzara twari tumaze amezi abiri arenga guhera umwaka utangura nta mfashanyo n'imwe twari tukironka atari uko baturonse amazi gusa abantu batagira aho basoroma bugarije mu ikambi ataco bihereza ka kefu cya ruguru batagira ico bafungura twari twumvise ko n'amazi bahora baduha bayahagarika mugaca mwiyumvira namwe ahantu hari abantu bangana gutyo batagira amazi tuzakorera amacinya tukagira tuti none twemeye gupfa tugiye kuraba ko hari ahandi rero tworonka ubuzima bwiza bashobora kutwakira bakadufasha abategetsi ba kongo mwabasezeye imbere yo kuja ngaho mu rwanda twabasezeye kuko nabo nyene ntibigeze batubwira yuko ubwo burenganzira bw'impunzi batabuduhaye twabyumvise hanze hcr nayo hasere kubera itari ikidufasha nta n'icyo twari tukivugana urumva twasa n'uko tanamigenderanire twari tugifitaniye nta n'abo twasezeye ariko kandi iyo hcr muvuga ko itabafashije ngaho muri kongo ni nayo ikora kuri ayo mategeko nyene mu gihugu c'u rwanda murahava mwibaza ko baza kurenga ku vyo basanzwe bakorera ko hama bakabakira nk'impunzi batabanditse ubutegetsi bw'igihugu ni bwaduha ubuhungiro hasere ikorera ku byo bazoba ba- babwiye ubu abategetsi bo mu rwanda ngaho muri baje kubaraba bamaze kubabona hari ijambo barababwira babakiriye vyifashe gute ubu niho bari bagitangura kutwakira ntiramenya icyo batubwira Eh, niho twari tugitangura kubonana nabo ngira twahava tumenya hanyuma icyo batubwira muri rusange mungana gute ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo irindwi n'icyenda nitwaba twashitse twese nta makuru aravuga ko hari uwasigaye mu nzira niziriye ko twese twaje kuko nta n'isanganya twagize mu nzira twaje neza bacungera umutekano wo muri monisco badufashije baracungera umutekano mu nzira na- mbona umenga n'abanyuma bamaze gushika mwahaje n'amaguru twahaje n'amaguru kiretse ibimuga n'abari barakomeretse muri iyo ntambara yo mu kw'icyenda bashoboye kuronka imodoka yabafasha ikabunguruza ariko ibintu byacu bisigayeho nka byose kuko tutashobora kubyikorera ari nk'ahamwe leta y'u rwanda naho na hcr mu gihugu c'u rwanda bokomera kuri iryo jambo ry'uko ata mpunzi n'imwe bakira ku butaka bw'u rwanda atarinze kwiyandikisha muri ubwo buryo mwumvuga ko butajanye n'imyemeranire yanyu muraheza muce mukora iki tuguma twizeye yuko twakirwa neza bamaze kumva ingorane dufise nabo nibaza ko badaca baduterera hanze tugiye ko baza kutwakira neza hari ico uwo muyoboka zebyange ndakumana arababwira uyaye tumuheruka akiri burundi atarahunga mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri nta kintu na kimwe turavugana nta jambo na rimwe tubwira ndayisenga jeanne françoise murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze nawe urakoze nawe eh, diane ninahazwe ku rubuga rwa twitter minisiteri ifite impunzi mu nshingano zayo mu rwanda yanditse ko impunzi z'abarundi zisaga ibihumbi bibiri na magana atanu zari zarahungiye kamanyura muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zinjiye mu rwanda zinyuze mu bugarama uyu munsi zivuga ko zihunze umutekano muke iyo minisiteri n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hsr bavuga ko bari kuba bari kubakira babaha ubufasha bw'ibanze izo mpunzi nk'uko nari mbivuze zakiriwe ahitwa mu bugarama mu kanya umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana yavuganye na bwana frederic harerimana uyu akaba ayobora akarere ka rusizi atangira amubaza ibijyanye n'izo mpunzi ni impunzi z'abarundi babaga muri congo eh, bahungiye mu gihugu cyacu mu karere ka rusizi zaba ari zingahe imibare ya nyayo twageraho kugeza n'ubu ngubu turacyabona abaza kandi eh, n'abamaze kuza bose ntabwo ba- barandikwa turacyari kubarura Eh, Mhm.
ariko urebye n'amaso bari hagati y'igihumbi na magana atanu n'ibihumbi bibiri ubwo mu mwanya uri buze bose bamaze kuva eh, ku ruhande rwa kongo uko turi kubabona batugezeho tumaze kubarura twaza kubatangariza byinshi birenzeho Mm, wenda niba mwavuganye nabo bari kubabwira ko bari guhunga iki aka kanya ntabwo tukiri turaba- turatuza cyangwa se nabo ngo batuze ku buryo tujya mu byo kubabaza ngo barahungikiye urumva umuntu umubaza icyo ahunga umaze kumwakira Eh, i- icyo dukora ni ukubanza kubakira i- ibindi byo kubabaza icyo bahunga eh, baza- barabitubwira ariko eh, haravuga bati umutekano wacu ntabwo tuwizeye ubwo rero tura- nibyo tukirimo turaza kubaha amakuru eh, mu masaha ari buze
uwo yari bwana frederic harerimana ni umuyobozi w'akarere ka rusizi yavuganaga n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana tukivuga ibijyanye n'impunzi z'abarundi mu nkambi ya nduta muri tanzania ho haravugwa impunzi zigera kuri mirongo itatu zifunzwe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru aratubwira icyo izo mpunzi zishobora kuba zizira abenshi muri izo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya nduta n'abaserukira abandi abatwara amazone canke abahoze bayatwara incabwenge hamwe n'abakiri bato ubu ni wo mu muryango w'umwe mu bafashwe mu bantu bafatwa usanga ari abantu b'incabwenge abantu b'ibyirya n'ibyamo bafite icyo boterana cyane cyane mu mu kunyera igihugu cyotunganye ntitumenye iyo batwara kuko iyo batwara kuko usanga bafatwa mu masaha indwi y'ijoro bagatwarwa n'abapo- n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi mugabo wa- wa- wamanuka ku gipolisi ku- kuraba ugasanga ntabahari intore z'abantu aho baba bafungiye tukazihiga tukazibura imbere y'uko igipolisi kibafata hatangura isakwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo imiryango yabo ivuga ko icyo bakekwa ko ahanini ari uko boba bari mu vya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera uburundi ababo bobo barabihakana ahubwo bakavuga ko ari irementanya bababwira ko ba- batanze tere yo kwigishiriza mu kirobere bo bamwageza ko ngo yoba ari umunyepolitike ngo yoba kirokeye karoberi ariko ibyo byose nta fatiro bifite bakamwageza ko yoba zizigwanisha mugabo no kwigwanisha bamaze kwibura natwe- na cane cane nk'abantu basanzwe ba- ba- ba- b'incabwenge usanga nyine twama umutima uhagaze ahera n'abatakiyara mu mazu ugasanga nyine biteruka zimwe muri izo mpunzi zivuga ko bigoye kumenya igitigiri c'abamaze gufatwa ingene bangana yamara bamenyesha ko bamaze kurenga mirongo itatu mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa bemeza ko ubu hari ubwoba budasanzwe kuko umwe wese aguma yiteze ko ashobora gufatwa umwanya uwo ari wo wose yega biragoye ne kari kamwe kamwe utamenya ko uno umuntu agenda utazi ukuntu agiye ye biragoye kuko uriya muntu wese ubona nyamwigenda gusa nk'ari akuba bwamutekeye Eh, dore ko ubona umuntu bamutora utazi ibyo ari byo aha biragoye vrema asa ukuri ntawe umenya igitigiri kumva bajya batoye umuntu bari babibuza ngo batora batora byase biragoye vrema izindi ni ukuri asa buri zose abantu baba insecure babona yuko umenya bafite ico wogira gute bomara asa bo kabisa ntiboroherezwa kwera asa uwo ari we wese turi mu buri nyamwigenda ko kumenga bi- biragoye ko aho uri hose wiyumvira kuguma wika ku mwana umwanya ushobora kunobwa no kurya naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa ababo abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga gusa basaba ko atawobeshegwa ngora n'abapiriti hariho abantu nyine bari barabatanze ko ari abapolitisiye harimo nyine bamwe bamwe b'imbonerakure nyinshi rero nyine baragiye baramenyekana barabatanga ku gipolisi ubu rero bariko barabegeranya nyine bamenyeka bose batandukanye mu matsinda nyine ni ukuvuga hariho aba- hariho ama- amazone yagiye aradondagurwa ko ariko arigirwamo ibintu by'ibizirikare ayo mazone abo bashaka dodone nabo bose bariko barafatwa hari n'abandi bantu bamwe bamwe nyine bagiye barafatirwa mu mpangu nyine izi mpangu badondaguye mu bamaze gufatwa harimo abarenga cumi bamaze ukwezi kurenga bafunzwe bamwe muri bo batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru wa district kibondo abandi nabo bari ku mugwa mukuru w'intara ya kigoma iyo kambi y'impunzi irimwo ivyo bice byose bihana urubibe n'igihugu c'u burundi izo mpunzi zahunze zivamwo ico nico kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo basaba icamwe mpuzamakungu hcr ribitaho ko ryofasha kugira ngo ababo barekugwe bamaze kutwandikira mesaje hanyuma batubwira ko bakomeye bari aho bari kigoma hanyuma batubwira ko ari nke mu kwezi kwa kane cyangwa mu kwezi kwa gatanu ko bashobora kurekurwa bakagaruka mu nkambi Eh, amakenga nyine aguma aguma ari menshi rwose kuko umuntu ataco yagirizwa hariyo batatu abandi ngo ba- babatwa nyamusiga abari nyamusiga bashika ku- ku- ku- ku munani hari n'abandi bashika kuri batatu baba bataye mu burundi kuba bavuga ko babafashe kamakade bagira Eh, amakenga turayasize ko bashobora kubaruka mu burundi kandi umuntu muto muto nka twebwe yumva kuko biba bitoroshe si rya mbere muri iyo kambi ya nduta hafatwa impunzi zigafungwa mu minsi iheze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimo inkoho bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumbanya umutekano kugira ngo igihugu ca Tanzania gishavure cirukana impunzi zose zitahuke ico bikoze ico gihugu cabahaye indaro caremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu gihugu cya Tanzania tugaruke mu Rwanda u Rwanda ruravuga ko rutazavugurura amasezerano rwari rufitanye n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch u Rwanda ruvuga ko uwo muryango wanze guhindura imikorere yawo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumutakaboyi i Kigali mu Rwanda madamu murongi providence umukozi muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe amategeko mpuzamahanga yabwira dijwi rya amerika ko icyemezo cyafashwe ariko guverinoma y'u rwanda yasanze nta mpamvu yo kongera kuvugurura aya masezerano bishingiye ku mikoranire n'imikorere n'ubundi yari irabanjirije aya masezerano yari ikiyigiye iyo mikorere itari myiza uyu muyobozi avuga ko ibikorwa bya human rights watch leta y'u rwanda yasanze nta burenganzira bwa muntu birengera ahubwo bifite impamvu zihishe za politike aho kubiza uburenganzira bwa muntu minisiteri y'ubutabera ivuga ko hafashwe icyo cyemezo cyo kutavugura aya masezerano ariko n'ubundi nta baruwa human rights watch yari yanditse isaba kuyongera uyu muyobozi muri minisiteri y'ubutabera bavuganye n'ijwi rya amerika yavuze ko human rights watch yagiye yica amasezerano yari ifitanye na leta y'u rwanda asobanura ko mu gihe uyu muryango wakoraga raporo wasabwaga kubanza kuganira na minisiteri y'ubutabera ku kintu ibonye kitagenda mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu mbere yo kugitangaza ariko bikarangira bidakozwe ni kenshi kandi hagiye humvikana ubwumvikane buke hagati ya leta y'u rwanda n'uyu muryango madamu murungi ushinzwe ubutabera mpuzamahanga yabwira ijwi rya amerika kandi ko aya masezerano yarangiye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize kugeza ubu aya masezerano akaba atarongera kuvugururwa uyu muyobozi yavuze ko nta gahunda leta y'u rwanda ifite yo kongera kuyavugurura kuko uyu muryango wagiye ugaragaza imikoranire mibi na leta leta y'u rwanda ishinja uyu muryango gukora raporo z'impimbano uyu muyobozi yavuze ko muri nyakanga bibiri na cumi na karindwi uyu muryango wasohoye raporo ku rwanda uvuga ngo abajura bose bagomba kwicwa uyu muryango Human Rights Watch washinjaga leta y'u Rwanda ko inzego z'umutekano z'u Rwanda ko zica abaturage bagera kuri mirongo itatu na barindwi mu burengerazuba bw'u Rwanda kuva muri Mata bibiri na cumi na gatandatu iyi raporo yazamuye uburakari ku ruhande rw'u Rwanda maze komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ivuguruza iyi raporo inageragekaho kwerekana abantu bari bavuzwe na Human Rights Watch ko bishwe yerekana ko bakiriho iki cyemezo kibaye mu gihe inteko ishinga amategeko y'u rwanda yari iherutse gusaba guverinoma y'u rwanda ko yacana umubano na human rights watch asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco yashyize umukono ku iteka ryo kugira umutagatifu paul wa gatandatu wabaye papa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani kubera ukuntu umushumba wa arikidiyosezi gatolika ya bujumbura mu burundi Uh, musenyeri evariste ngo yagoye azi papa paul wa gatandatu yari abyiteze yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu thomas kamirindi nayo nabyumvise mu minsi iheze ariko uyu munsi sinakurikiye amakuru sinarinze ko yabishitseko iyo ngingo rero twari twari tuyiteze kuko jewe nagize imana niga i roma muri iyo myaka nawe yagenwe kugira ngo abe papa mu bihe bitari byoroshye kuko hari muri mirongo itandatu na gatatu kandi agakurikira umupapa abantu benshi bakunda papa yohani wa mirongo ibiri na gatatu aza rero papa yohani wa mirongo ibiri na gatatu yatanguye konsile y'inama nkuru atayihejeje vatikani ya kabiri ya kabiri yego ubu rero yabaye paul wa gatandatu niwe yaciye abandanya kandi atari we yayitanguye urumva rero ntibyari bimworoheye mugabo yari umuntu w'umunyabwenge cyane kandi yitonda aricyo gituma rero yahavuye akayibandanya gushika yiheze muri mirongo itandatu na gatanu mu nyuma rero twarigeze no kugira perenage muri mirongo indwi na gatanu nari ndongoye iyo perenage y'abarundi twarashitse yaraturonka neza aratwakira nubwo rero naronse akaryo kenshi ariko kandi nari nibagiye kuvuga ko ari we yatwakiye mu busaseridoti urumva rero ndamuzi cyane kandi byarambimbaye monsenyeri murashaka kuvuga yuko yari umuntu w'intwari kuko gukomeza konsila vatikani ya kabiri ni ikintu cyari gikomeye kuko ni konsili yahinduye kiliziya cyane yego ubwo mwavuga rero ko yari intwari yari intwari cyane mu bwenge kumenyera kerezi icyo ari cyo kumenya iyi si y'ubu nyine imeze niwe yanatanguye kugenda mu bindi bihugu bya kure yagiye muri israel ya jerusalem yaraje ngaho muri washington kuraba nations unies yaragenda ibihugu bimwe niwe yatanguye yagiye no muri uganda baguma muri vatikani gusa ntibaja kure cyangwa bagarukira mu butaliyani umugabo we niwe yatanguye kuja mu bihugu bya kure yagiye no muri uganda yego cyane ubu noneho rero yaba akarorero gute ku bakatolika by'umwihariko abakatolika bo mu biyaga bigari uburundi n'u rwanda akarorero keza yoduha n'ingene yakunze ekereziya n'ingene yagerageje kugumya ekereziya kugira ngo igumye umurongo wa yezu kirisitu kandi abandanya arabona n'ingene isi izunguruka izana ibibazo bishasha kandi agerageza kubitorera inyishu iyo niyo njyana niko karorero keza duha monsenyeri evariste ngo yaguye ndabashimiye cyane murakoze cyane urakoze nawe thomas kamirindi ku bw'icyo kiganiro mu makuru y'imikino ikipe olympic star yo mu burundi yanganyije ubusa ku busa na el hilal obeid yo muri sudan ni umukino wo guhatanira igikombe cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika caf ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nziko banyanga muri rya higanwa rya afurika ryo guhiganirwa igikombe ca afurika coupe de la confederation kuri uyu wa gatatu umugwi olympic star w'imuyinga watanye mu mitwe na el hilal obedi wo mu gihugu ca sudani urwo rukino rwabereye ku kibuga urukundo kiri muri komine mwumba y'intara ngozi urwo rukino mpuzamakungu rwa mbere kuri ico kibuga ntigwereye abanyamuyinga kuko umugwi wabo wanganije na el hilal ubusa ku bundi inyuma y'iminota mirongo icenda y'urukino uko kunganya ntikwahimbaye abakunzi ba olympic star nk'uko uno yabibwijwe rya amerika ibintu biboroheye cyane rwose kuko urabye ukuntu bakinye icyo cya kabiri batabukira nabi cyane batabukira defensive uriye kubataka imbere kugira bashobore kongera amata hakiri kare mu ndwi imwe n'igice bazoje gukina urukino rwo gusubiza nigigusaba umumenyereza kumenyereza yo kwatana bakinye neza akongera akababwira bakina umupira wo hasi kuko sudani abantu bamenya gukina umupira wo hejuru bakinye umupira wo hejuru bashobora kubadomina kuko barabarusha uburebure no ku mipira yo ku mitwe ntibashobora kubadomina basaba yuko yabafasha mu kubamenyereza umupira wo gukina hasi umunyereza w'umugwi olympic star nabo nyene ntiyashimye kubona mu rukino rwa mbere abasore amenyereza bataronse igitsindo na kimwe naho yagerageje guhindura ibintu mu kibuga naho imana hussein welo avuga ko abakinyi biwe bakinanye igihe babo urabona kuri jewe ye mbona yuko ari akantu paske abahungu bacu tukiniye mu burundi urabona bari supresiyo y'abafana sibyo bari supresiyo y'abafana ariko je ndazi yuko amakiro turu ashobora kugira akantu oya sikuvuga yuko twashize ngo umuataka umwe wonyene twashize abataka babiri ariko urabona ka discipline tactique bariko baragira parce que twebwe twarakinye 4 4 4 4 sikuvuga ngo twarakinye match dufise umuataka umwe twarakinishije abataka babiri ariko urabona tugiye kuwataka turashira abataka babiri tugarutse kudefanda tuca tugumana n'umwataka umwe no mu rukino rwa mbere rw'iryo higanwa rwabereye bujumbura olympic star wari wanganije na etoile filante wo muri burkina faso ubusa ku bundi abo basore b'imuyinga bagiye kurondera insinzi wa gadugu kandi barayizanye ntawuzi ko mu rukino rwo kwishura ruzohuza olympic star na el hilal obed muri sudani bizogenda uko umumenyereza hussein welo avuga icyo agiye gukora urabona muri futuboro byose birashoboka urabona twarakinye maci kontre eh, efo twaranganye igihe bujumbura ariko muri burkina faso tuca tugira korekisiyo nayo maci vrema cya mbere na mbere turashima imana twamaze kubamenya ingene bakina tugiye gukosora kugira amakiro turu tugire rezilita nziza cya mbere na mbere ndashima imana kwanza ndabashima abafana urabona sapoti yabo irakenewe muri football urabona umufana n'umukinnyi wa cumi na kabiri urabona muri football hari ibintu bitatu ari gusinda gusindwa no kunganya bategerezwa kumenyera kumenya yuko muri football ibintu bitatu birakenewe ariko twabuze uno munsi amahirwe yo gutsinda je ndazi yuko tugiye kukosora sivyo match retour kugira turondere intsinzi urukino rwo kwishura mu gihugu ca sudani akaba ari kwigenekerezo rya cumi n'indwi kuno kwezi kwa gatatu turimwo atagihindutse mu ntarangozi iri mu buraruko bw'uburundi evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika arakoze evariste mu makuru y'imikino kandi ku mugabane w'uburayi muri champions league mu kanya manchester city irakura na basel hanyuma totten hotspur ihure na juventus dotire yo mu butaliyani nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma lemasi karara wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mugire umugoroba mwiza